mbashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodiane nininahazwe ingingo nkuru nkuru zigize amakuru y'uno mugoroba amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yo mu ntara ya kivu ya ruguru uno munsi yakoze imyiyerekano hasaba leta ya kongo guhagurukira ikibazo c'umutekano muke kibandanya kuvugwa mu bice bitandukanye by'ico gihugu aba ni bamwe mu banyagihugu bari mu myiyerekano y'uno munsi ku wa kane mu gisagara ca goma muri kongo ku mugabane wa afurika marawi higeramiwe n'ikiza ca korera twabibateguriye imikino y'igikombe c'isi ibera muri qatar uno munsi yabandanije ubuswise bwatsinze cameroon igitero kimwe ku busa navyo nyene turabigarukako mube hafi y'amaradiyo yanyu kw'idonido y'ano makuru yose duciye ku masonga nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika akanama ka onu kajeje umutekano uno munsi kakoranye vyihutirwa kugira ngo gasuzume nimba kotanguza amatohoza yo ku rwego rwo hejuru muri irani mugenzi wacu thomas kamirindi atubwira ibindi kuri ino nkuru inama yabaye bisabwe n'ubudage na islande umushinga w'umwanzuro wabo wari ushyigikiwe n'ibindi bihugu birenga mirongo itanu kugira ngo bawuhe imbaraga byahagurukije abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ubudage umutegarugori analena borberg na mugenzi we wa islande madame pordis corbrun gilfadotir bigira ubwabo bwite i geneve kuwumurikira no kuwusobanurira inama mu ijambo yavuze ayifungura komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu volker turk yavuze ko leta ya irani ikoresha ingufu z'umurengera zidakenewe ku baturage b'inzirakarengane yagize ati bigomba guhagarara kandi ababikora bagomba kubiryozwa ubutabera n'ipfundo ry'uburenganzira bwa muntu volker turk yasabye inama gutora icyemezo gishyiraho komisiyo yo mu rwego rwo hejuru yo gukora anketi yemeza ko kuva mu kwezi kwa cyenda gushize leta ya irani imaze kwica abantu barenga magana atatu ariko umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri irani ukorera mu buhungiro mu gihugu cya norvege witwa iran human rights wo utangaza ko abamaze kwicwa ari magana ane na cumi na batandatu barimo abana mirongo itanu n'umwe komisiyo yo gukora nketi izaba ishinzwe gushakisha amakuru ku bwicanyi bwa leta ya irani ku baturage bayo n'ibindi byaha byo guhohotera uburenganzira bwa muntu kuyashungura neza n'ubushishozi no kuyashyingura neza kugira ngo biramutse bibaye ngombwa azaba intangiriro y'imanza mu nkiko komisiyo igomba kwita no ku byaha bishingiye ku gitsina thomas kamirindi urakenuye dukubitire ubu naho ku mugabane wa afurika muri marawi igeramiwe n'ikiza ca korera cakwiragiye mu gihugu cose abantu amajana abiri na mirongo icenda na babiri baramaze guhitanwa n'ico kiza mu gihe ibihumbi icenda n'amajana ane na mirongo ine n'indwi bamaze kucandura kuva mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka igihe umuntu wa mbere yatangazwa ko yanduye korera fidel niyongabo bandanye ino nkuru iyo nkuru yatangajwe uno munsi kuwa kane n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu ku mize ciponda Ciponda avuga ko benshi mu bahitanywe na korera ari abagwayi baje kwivuza batevye urugero rw'abapfa muri iki gihe rwiyongeye gushika kuri bitatu na kimwe kw'ijana ruvuye ku bice bibiri kw'ijana mu kwezi kwa gatatu benshi mu bahitanywe n'ico kiza baba mu bice bine biri ku nkengera z'ikiyaga Malawi no mu gisagara ca Blantyre kigira kabiri mu bunini mu gihugu ibibanza vyo kuvurirwamwo abanduye korera vyarashizweho abayanduye bakaba bariko bashika ku bwinshi mu biremera cane abajejwe igisata c'ubuvuzi basanzwe badafise imiti n'ibikoresho vyankenerwa eunice muselemu umuforoma akora mu ivuriro ryitwa ndirande mu gice kibamwo abantu benshi cane kurusha mu bindi bice vy'igisagara vya blentaye amenyesha ko biteze ibindi bitigiri vy'abanduye korera avuga yamara ko gushika ubu batiteguye neza ku vyerekeye kubavura kubera badafise imiti n'ibikoresho bihagije malawi ntiratanguza inshuro ya kabiri yo gukingira abanyagihugu korera inyuma yuko ironsi incandago imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana icenda biciye mu ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms mu ntango z'uku kwezi fideni niyo ngabo urakoze kandi turacari kumwe abategetsi ba ukraine bariko barakora kugira ngo basubire kugarukana umuyaga nkuba n'amazi mu bisagara birimwo umurwa mukuru kiev no munsi umwe inyuma y'uko uburusiya bukoze ibindi bitero bukoresheje indege z'ingwano ku bibanza bitari ivya gisirikare fideni niyo ngabo turacari kumwe umukuru w'umurwa mukuru kiev vitali klishko yatangaje ko ibice mirongo irindwi ku ijana by'umugwa mukuru atamuyaga nkuba byari bifise mu gitondo c'uno munsi ku wa kane yamenyesheje ko abahinga mu vyerekeye amasoko ntanganguvu bakoze ijoro ryose kugira bagarukane umuyaga nkuba n'amazi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmitro Kuleba mu butumwa kuri Twitter uno munsi kwa kane yatangaje ko Uburusiya buriko bukora ibitero vy'ubunyamaswa ku basivili ataco bazira ibi vyatangajwe na Kuleba bibaye inyuma y'uko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aserutse kuri video mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu imbere y'ishyirahamwe ONU rijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi aho yavuze ko ibibombe vyo mu bwoko bwa misile vy'Uburusiya vyatewe ku bitaro amashuri ibibanza bikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibibanza bibamwo abasivili zelenski yavuze ko ukraine irindiye ko amakungu yishura mu buryo bukomeye cyane ambasaderi w'uburusiya mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu vazili nebenzya yateye ivyatsi ivyo yise iterabwoba rya ukraine n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi bishigikiye ico gihugu ibitero vy'indege z'ingwano z'uburusiya ku munsi wa gatatu vyatumye umuyaga nk'ubucika mu bisagara bitari bike vya ukraine harimwo umugwa mukuru kiev aho abategetsi batangaje ko bombe yishe abantu batatu mu gihe ibitero vy'uburusiya mu bibanza vy'igisivile bibandanya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko yarungikiye ukraine ibindi bigwanisho n'imoteri zitanga umuyaga nkuba vy'agaciro k'imiliyoni amajana ane y'amadolari gushika ubu amerika imaze guha ukraine imfashanyo y'amafaranga arenga imiliyaridi cumi n'icenda y'amadolari mu kiringo c'amezi icenda ingwano imaze muri ico gihugu
barakoze bagenzi bacu fide niyo ngabo na thomas kamirindi kuri ano makuru yose agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresse ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari abarwanyi ba M23 basabwa guhagarika ingwano no kuva mu bice bigaruriye bagasubira mu birindiro vyabo bitabaye uko hagakoreshwa inguvu z'umutwe w'ingabo w'ibihugu vy'akarere ivyo biri mu itangazo ryashizwe habona kuri uno wa gatatu inyuma y'inama yabereye i Luanda muri Angola mugenzi wacu Temistokle Mutijima aratubwira ibindi kuri no nkuru iyo nama yari iyobowe na perezida joao lorenzo wa angola akaba n'umuhuza hagati y'ibihugu by'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika yitabiriwe na ba perezida evariste ndayishimiye w'uburundi unayoboye umuryango wa afurika y'uburasirazuba kuri ubu na perezida felix antoine tshisekedi wa repubulika ya demokarasi ya kongo yarimo kandi uwahoze ari perezida wa kenya uhuru kenyatta akaba n'umuhuza mu bibazo bya kongo washyizweho n'ibihugu byo mu karere perezida paul kagame w'u rwanda wari mu bagombaga kuyitabira ntiyabonetse yarahagarariwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga vicente biruta mu byabo bategetsi banzuye nk'uko bikubiye mu itangazo rihuriweho bashyize ahagaragara nyuma y'iyi nama harimo ko inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zitangira kuva mu bice bya teritwari ya rucuru n'ahandi zigaruriye bitarenze iminsi ibiri iri tangazo rivuga ko ibice byagenzurwaga na m makumyabiri na gatatu bizajya mu maboko y'umutwe w'ingabo w'ibihugu byo mu karere aho ingabo za kenya ubu zamaze kugera igoma zizoherezwa muri bunagana rucuru na kiwanja m makumyabiri na gatatu ikaba yasabwe kutarenga imbibi z'ibirindiro byayo bya mbere arizo umuhora wa sabyinyo uduce twa bigega bugusa nyabikona mbuzi rutsiro na nkokwe mu gihe m makumyabiri na gatatu yaba itubahirije iby'isabwa naho abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba bakazatanga uburenganzira bwo gukoresha ingufu mu guhatira izo nyeshyamba kubyubahiriza aha bakaba banasabye ko ingabo z'umuryango wa afurika y'uburasirazuba zikomeza koherezwa mu burasirazuba bwa kongo mu bindi abakuru b'ibihugu basabye kandi harimo guhagarika inkunga yose yaba iya gisirikare n'iyo mu buryo bwa politiki ihabwa inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu iza fdrr n'indi mitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa kongo abakuru b'ibihugu bakaba basabye ko igisirikare cya kongo frdc umutwe w'ingabo zo mu karere n'abagaba bawo ku bufatanye n'umutwe w'ingabo ziri mu butumwa bwa loni muri kongo monusco bigira hamwe ibyerekeranye no kwambura intwara abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu no kubashyira mu bigo hanyuma bakazatanga integuro yabyo mu nama itaha y'abakuru b'ibihugu ku birebana n'imitwe y'inyeshyamba iva mu bihugu bituranyi iri mu burasirazuba bwa kongo aba bategetsi bemeje ko iyo nayo itangira gushyira intwaro hasi ikayoboka gahunda yo gutaha mu bihugu ikomokamo bitarenze iminsi itanu hagendewe ku biteganywa mu nzira y'ibiganiro ya nairobi abo kandi banzuye ko ibiganiro hagati ya leta ya kongo n'imitwe y'inyeshyamba iyirwanya y'imbere mu gihugu bisubukurwa mu gihe kitarenze iminsi icumi hanyuma ibiganiro bigamije gusubiza mu buryo imibanire yatosekaye hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo bigasubukurwa hagamije gusubiza ibintu mu buryo mu gihe kitarenze iminsi mirongo itandatu tukivuga ku vya kongo abanyagihugu b'intara ya kivu ya ruguru basaba amashirahamwe mpuzamakungu gufatira ingingo ruhasha igihugu c'u rwanda cagirizwa gufata mu mugongo abarwanyi ba m23 barwanya leta ya kongo abari muri ayo mashirahamwe bazindukiye mu myerekano isaba u rwanda gukura abasirikare barwo muri kongo mugenzi wacu jimmy shukurani bakomera arabandanya n'ino nkuru urwo rusaku ni urw'abaturage bibumbiye mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu ndetse na za sosiyete sivile zo muri kivu ya ruguru aho bari mu myigaragambyo mu gitondo cya kare cyo kuri wa kane hano mu mujyi wa goma iyo myigaragambyo yakozwe mu rwego rwo guhamagara ubuyobozi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo gukora ibishoboka bukarangiza intambara irimo kuba mu burasirazuba turasaba imiryango mpuzamahanga gutegeka u rwanda gukura abasirikare barwo biyishyira muri emu makumyabiri na gatatu bateze intambara muri kongo cyane cyane muri teritwari ya rucuru na nyiragongo birahagije kandi turarambiwe ayo niyo magambo twasomaga ku mabendera y'abaturage benshi biganjemo abamotari ndetse n'imiryango ya sosiyete sivile baturutse mu turere twose tugize intara ya kivu ya ruguru na ituri bari baherekeje abayobozi babo ku rwego rw'intara imyigaragambyo yatangiriye ahitwa rompwe sinyers saa tatu za mu gitondo yerekera hafi n'umupaka w'u Rwanda na Kongo aho bagendaga ku maguru urugendo rw'iminota mirongo ine n'itanu berekera ku biro by'Ubwongereza mu burasirazuba bwa Kongo bakihagera basomye ibaruwa ikubiyemo ubutumwa batanga ku bihugu bitandukanye harimo Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa biragaragara ko imiryango mpuzamahanga ishyigikiye abari kuduteza iyi ntambara muri Kongo kuko nta kibikoraho twebwe abaturage nta na rimwe tuzahwema gufatanya n'ingabo zacu FRDC muri iyi ntambara imirambo yose tuzayishyira ku mutwe w'umuryango mpuzamahanga kuko bigaragara ko ufatanya n'umwanzi nyuma yaho berekeje ku byicaro by'ubufaransa muri kivu ya ruguru biri hafi n'ikigo cya gisirikare muri goma aho batanze ubundi butumwa cyane bagategeka ubuyobozi bwa repubulika y'u rwanda ndetse na uganda gukura ingabo zabo ku butaka bwa kongo turasaba kandi ko u rwanda na uganda bafatirwa ibihano bikomeye kuko ariyo ntangiriro y'umutekano umutekano muke muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu myaka makumyabiri n'itanu ishize ku ruhande rw'abaturage bari bifatanyije na za sosiyete sivile bavuga ko barambiwe umudugararo muri kongo itezwa n'imitwe yitwaje intwaro nta gikorwa ku ruhande rw'imiryango mpuzamahanga igihugu cya kongo cyangwa burasirazuba bwa kongo bukunze kuba agrese cyangwa kuntu u rwanda rudutera buri munsi ariko runyuriye mu cyo bita M23 ni umunsi rero bityo twaje kudepoza memo kugira ngo twereke amahanga gose ibihugu byose bihora bigahora bikareba bino byose biri kunyura abantu bari gupfa abantu bari basaziye mu ntambara bagasazira mu makampi ibyo twaje gusaba ibihugu ngo by'ubwongereza cyangwa ubufaransa kubahereza memuka ngo tubamenyeshe ko ibi byose bibabazaga amahanga bibaza abakongomani kubona byose biba ayo mahanga avana ibihugu bikomeye bigahora turi hano kudenosa complicité internationale ya iriya mapeyi ya, ya, ya conseil de sécurité ya nations unies yavuze ngo m23 ifiti, ifiti maarme ma, ma kurenga monisco na kurenga fardc yacu ndago turi kubyumva kuko eh, m23 bavuze ngo bari bakongomani kubera iki bavuze ngo bagiye ku mazungumuzo turi kubona rwanda jo nakuyajiprezante iyi rwanda rwanda izabishura cyane jean claude bambaze umuyobozi wa sosiyete sivile muri teritwari ya rucuru avuga ko yashimishijwe no kubaho kw'ibiganiro hagati ya kongo n'u rwanda kuri we icyangombwa ni uko ibyo biganiro bidashobora kubangamira abakongomani muri rusange tumepokea hiyo hiyo mesaje na, na furaha kubwa sana na...
twishimiye ubwo butumwa cyane ko tumaze imyaka myinshi mu ntambara cyane cyane iwacu muri teritwari ariko abari mu biganiro bamenye ko n'ibindi byabaye ntibyagira icyo bigeraho turasaba ko kuri iyi nshuro byose byashyirwa mu bikorwa iyi myigaragambyo yabaye mu gihe umutekano muke ukomeje kugaragara muri teritwari ya rucuru aho abarwanyi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu barwanya leta ya kongo bakomeje kwigarura uduce twinshi turi muri ako karere kandi n'ibiganiro hagati ya kongo n'u rwanda birakomeje i rwanda muri angola tubamenyeshe yuko muri iyo myigaragambyo hatagaragayemo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'uko bisanzwe biba muri goma polisi y'igihugu yabashije kurinda abari bayirimo kugeza basoje aho buri muntu yerekeye mu kazi ke nk'ibisanzwe jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru y'uno mugoroba imikino y'igikombe c'umupira w'amaguru irabandanya kubera muri qatar mugenzi wacu edi rwema ariko arayikurikirana turi kumwe ku murongo wa telefone edi rwema mwiriwe wiriwe neza diane nazwe ego uno munsi imikino igeze he hakinye bande uyu munsi imikino y'igikombe cy'isi yarigeze ku munsi wayo wa gatanu hakinwa imikino yo mu matsinda h na g umukino wabanjirije iyindi ni uwahuje ikipe y'ubusuwisi n'ikipe ya kameruni imwe mu makipe atanu ahagarariye umugabane wa afurika uwo mukino ukaba warangiye ikipe y'ubusuwisi itsinze igitego kimwe ku busa ni igitego cyatsinzwe n'umukinnyi witwa Bril Embolo uyu nguyu akaba anakomoka mu gihugu cya Kameruni nubwo akinira igihugu cy'Ubusuwisi ndetse amaze gutsinda icyo gitego ntiyagaragaje ibyishimo kuko asa nkaho yari ahemukiye ikipe ye hanyuma haje gukurikiraho umukino umaze kurangira mu kanya Diane Nazwe wahuzaga ikipe ya Uruguay na Korea y'Epfo uwo mukino ukaba urangiye nta kipe ibonye igitego warangiye ari ubusa ku busa ubu tuvuga Ghana harimo harakinwa umukino uhuza ikipe ya Portugal na Ghana nyuma ukaza gukurikirwa n'umukino uri buhuze ikipe ya Brazil na Serbia iyi Brazil benshi bakaba bavuga ko ariyo ishobora kuzegukana iki gikombe cy'isi Diane urakoze edi rwema ubandanye dukurikiranirana uko bizoba bimeze uraza kutubwira amakuru yacu ari imbere urakoze nawe ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanize ku kiganiro bungabunga ubuzima mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na mugenzi wacu jeni mukankusi
itera umwuma impiswi kandi ishobora kwica ni indwara ya korera kandi irimo gukwirakwira ku isi nyuma y'imyaka umubare w'abarwara korera ugabanutse iyi ndwara ituruka ku mazi yanduye yongeye kwaduka muri uyu mwaka ushize nk'uko ishami rya oni ryita ku buzima wms ibivuga korera ni indwara yandura cyane ifata abana n'abantu bakuru ibimenyetso byayo bikaba bishobora kuboneka hagati y'amasaha cumi n'abiri n'iminsi itanu nyuma yo kunywa amazi yanduye cyangwa se kurya ibiribwa byanduye inzobere zivuga ko korera ishobora kwirindwa hakozwe ku buryo abantu babona amazi asukuye n'ibyangombwa by'ibanze by'isuku n'imisarane ariko abatuye isi bararenga miliyari imwe na miliyoni magana arindwi ntibafite serivisi z'ibanze z'isuku nk'imisarane yabo bwite abayobozi bashinzwe ubuzima bararwana guhagarika icyorezo cya korera kirimo gukwirakwira ku isi kwiyongera k'umubare w'abarwayi byatumye hahindurwa uburyo inkingo zatangwaga
kenya yiyongereye ku bihugu biheruka gutangaza ko byadutsemo icyorezo cya korera abategetsi bashinzwe ubuzima muri icyo gihugu batangaje ko hamaze kugaragara abantu mirongo itandatu n'umwe banduye iyi ndwara mu bice bitandatu birimo n'umurwa mukuru Nairobi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ibihugu bigera kuri makumyabiri n'icyenda byagaragayemo iki cyorezo biri mu cumi na bitatu bitari byagaragayemo umwaka ushize inzobere zivuga ko ubwandu bwa korera bwiyongereye cyane ku isi yose muri uyu mwaka cyane cyane mu bice byazahajwe n'ubukene n'intambara With climate change and the warming of certain uh, water uh, places and, and, and um, deltas in the world.
hamwe n'ihindagurika ry'ibihe n'ubushyuhe bukabije muri bimwe mu bice birangwamo amazi no mu bitwa byo mu isi tubona ko udukoko twororoka vuba cyane iyi akaba ari nayo mpamvu tubona ubwandu bwiyongereye muri bimwe mu bice by'isi kandi nibwira ko ari nayo mpamvu ari ikintu cy'ingenzi gufata korera nk'ikibazo cyugarije isi kuko hamwe n'ihindagurika ry'ibihe tuzi ko n'ibindi bice bishobora kwadukamo korera ikindi ni uko ari ingenzi gusobanukirwa ko tubashije gukumira korera ntihinduke icyorezo mu bice igaragaramo bidukikije tuzaba dufite uburyo bwo kugenzura ingaruka zayo kugenzura ingaruka zayo kugenzura ingaruka zayo kugenzura korera ni indwara y'impiswi ikabije ishobora gutera umwuma wahitana uyirwaye ikwirakwira binyuze mu kurya ibiryo cyangwa kunywa amazi birimo bagiteri zitera korera abategetsi bashinzwe ubuzima muri kameruni bavuga ko abarwayi ba korera babarirwa mu magana menshi bagaragaye mu karere k'umupaka w'amajyaruguru icyo gihugu gihana na nigeria aho abagera kuri cumi na barindwi bamaze guhitanwa n'iyo ndwara ndwara icyorezo cy'iyo ndwara cyadutse muri malawi kigakwira mu turere makumyabiri na tubiri cyahitanye abagera ku ijana ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wems ryagaragaje ubuke bwa doze z'urukingo rwayo ibyatumye hahindurwa ingamba by'agateganyo hakajya hatangwa doze imwe
since 2013 WHO, UNICEF, Med kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu oms unicef umuryango w'abaganga batagira imipaka n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare wa croix rouge na croissant rouge bafatanyije gucunga ububiko bw'inkingo za korera ku isi icyakora inkubiri y'iki cyorezo iriho irashyira igitutu kitarabaho kuri ubu bubiko ku bw'ibyo iyi miryango uko ari ine yafashe umwanzuro wo guhagarika itangwa rya doze ebyiri ahubwo hakajya hatangwa doze imwe ku muntu kugira ngo abantu benshi bishoboka babashe kubona nibura ubwirinzi ku nkingo nkeya zihari gahunda ya doze imwe yagaragaje umusaruro ku byorezo biheruka nubwo igihe ubwirinzi bw'umubiri bumara ari gito imiryango nterankunga kandi irimo gutanga impuruza ku bwiyongere bw'iki cyorezo muri hayiti aho abarenga magana atandatu bakekwaho kuyandura cyangwa bamaze kuyandura mu karere gakikije umurwa mukuru port au prince abantu benshi kandi banduye iyi ndwara abandi irabahitana mu bihugu nka siriya na libani ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko miliyoni nkeya za doze z'inkingo arizo zisigaye mbere y'uko uyu mwaka urangira ku ruhande rumwe bitewe n'ubuke bw'inganda zizikora
muganga samushadene abdulahi uri ku bitaro bikuru by'igihugu cya nigeria abuja aratubwira ibindi ku ndwara ya korera it is an acute bacterial infection in the sense that it's, a, it's caused by bacteria ni indwara ikomeye mu ziterwa na bagiteri kandi ni indwara y'impiswi ikabije ifata igihe gito hagati yo kuyandura no kwigaragaza kw'ibimenyetso bituma yandura cyane ishobora kugaragara nyuma y'amasaha cumi n'abiri uyanduye rero ni ukuvuga ko mu masaha cumi n'abiri kugeza ku minsi itanu muri rusange ni ukuva ku munsi umwe kugera kuri ibiri indi mpamvu yandura cyane ni uko yifitemo mu turemangingo fatizo twayo ibituma yiyomeka ku tunyangingo two murura ibyo bigatuma yororoka kugera mu mamiliyoni kandi rero iyo yororokeye murura ibasha gusohoka mu mubiri hanyuma abandi bantu bakayandura wenda binyuze mu kwegerana n'uyirwaye cyangwa se kugira aho bahurira n'umwanda we ikunze gutura mu mazi mu biribwa kandi ubu turimo kugira imyuzure myinshi urugero abantu ubu barimo kuyandura hano muri pakisitani hamwe no mu bindi bihugu birimo guhura n'imyuzure ishobora kandi kwandura mu duce turimo ingorane nko mu nkambi z'impunzi cyangwa mu duce turangwamo ubucucike bukabije hari ubundi buryo ibi twabivugamo iki gihe cy'icyorezo ntekereza ko cyatangiye kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda kugeza mu ntangiriro z'ukwa cumi dutegereje itangazwa ritaha ry'amakuru yizewe ariko buri gihe imibare yagiye igaragaza ubwiyongere bugera kuri mirongo ine na kabiri ku ijana ugereranije n'ukwezi kwabaga kwabanje bivuze ko turimo kubona ubwandu bushya bwiyongera wenda byaba biterwa n'imyuzure kuko muri icyo gihe cyayo nibwo itangira kwigaragaza cyane iyo yadutse kugaragara hakiri kare nirwo rufunguzo menya uko yigaragaza hanyuma ujye kuri laboratwari wisuzumishe bemeze niba ari korera cyangwa atariyo hakurikiraho gufata imiti yivura ya serumu nka za serumu za iv by'umwihariko hari uwitwa dayike solution wakorewe abarwayi bakorera ariko mu gihe uwo utabonetse ukunze gukoreshwa kenshi kandi uboneka cyane ni ringazi lekiteyiti
ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr rirasaba inkunga yihutirwa ku rwego mpuzamahanga yo kurwanya icyorezo cya korera mu mpunzi ziri mu gihugu cya kameruni hcr ivuga ko hakenewe amadolari y'abanyamerika agera ku bihumbi magana abiri mirongo itanu kugira ngo hongerwe ibikorwa byo kubona amazi asukuye kuvugurura uburyo mu nkambi hajugunywa imyanda n'ibindi twavuganye na olivier ber uhagarariye hcr muri kameruni What we are doing also is uh, to sensitize uh, refugees about waste management and the importance.
icyo turimo gukora ni ubukangurambaga mu mpunzi ku byerekeranye n'imicungire y'imyanda ndetse n'akamaro ko gukoresha ubwiherero mu gihe buhari dufite icyuho cy'ubwiherero magana cyenda urabizi ko dufite inkambi y'impunzi yari yubakiwe kwakira abantu batarenze ibihumbi makumyabiri ariko twaje kugira abagera ku bihumbi mirongo itatu ubu bwo tugeze ku bagera ku bihumbi mirongo irindwi na bitanu kandi ingengo y'imari yo iracyari ya yindi twakoreshaga mu myaka itanu ishize tugifite impunzi ibihumbi mirongo itatu rero biratugoye cyane kubasha kubona ibyankenerwa ku mpunzi zambuka umupaka haba mu biribwa ubuvuzi uburezi n'ibindi icyo turimo kugerageza gukora ni ubuvugizi kugira ngo imiryango nterankunga ibone amikoro kuko urabizi impunzi aha zihamaze igihe atari iziva muri nigeria gusa ahubwo n'iziva muri santara afurika biragoye cyane kubona inkunga y'ubutabazi ku bibazo by'impunzi bimaze igihe kirekire indi ngorane ni uko muri aka karere usanga hari impunzi ziri mu bice byitaruye cyane ahantu hataboneka iterambere rero duhanganye n'ibibazo by'iterambere tutabasha gukemura kugira ngo ubashe guhangana na korera mu buryo buboneye icyo nabonye mu bunararibonye bwanjye ni uko ukeneye uruhererekane rw'ibintu bitandukanye ingano y'ubwiherero ingano y'imiti ingano y'amavomo y'amazi asukuye uburyo bw'imicungire y'imyanda hamwe n'ubukangurambaga kuri ibyo bintu byose rero icyo dukeneye ni ugukora ibishoboka byose buri kimwe muri ibyo kikabonerwa umuti hanyuma kandi tukaba twashaka nibura doze imwe y'urukingo kubera ko ufite amazi meza impunzi zikamenya ko mu gihe bishoboka zigomba gukoresha ubwiherero kuko uba ufite buhagije ukagira n'abakozi b'urwego rw'ubuvuzi bahagije ibintu tudafite kugeza ubu mfite icyizere kubera ko nabonye by'umwihariko ku iyaduka ry'inshuro twarabashije guhuza imbaraga rero niba turimo kubaka ihuzabikorwa mu buyobozi kandi tukabona amikoro ahagije ndizera ntashidikanya ko iyi ndwara itazarwanywa ngo irangire gusa ahubwo hazabaho no gukumira imyuzure iba buri mwaka tuzi ibibazo bihari tuzi uburyo tubayeho uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mu gihugu nka kameruni dushobora kwirinda korera birumvikana ndashimira ubufasha turimo kubona ariko ndifuza kuvuga ko budahagije dukeneye ibirenzeho
akabino ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo hategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na jowe diane ninahazwe bakozi bagenzi bacu bagize uruhara muri ano makuru muri bo harimo nadia taha yayegeranije ku izina rya bagenzi bacu tubike bantu tubifuriza kururanirwa mu byo murimo byose naho utaha